mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na oriane itangishaka mu makuru yo mu kano kanya kuri uyu wa kabiri abapfasoni murantunga mu gace ka bunagana muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ituze ryagarutse nyuma y'iminsi hari intambara
ubwo dushobora gusubira iwacu kuko twasize ibintu byinshi ntabwo tubayeho ntacyo turya ntacyo abantu turababaye ntabwo bworohewe tugiye mu nkambi twagenda tudashaka bitewe n'itegeko ariko kuki turacyari twategereza umutekano tukareba ko twasubira iwacu niyo twebwe nicyo dushaka
abo ni abanyekongo bahunze intambara bari muri uganda bipfuza gutahuka Ghana izotangura gukora incansho zayo kwikingira gikiza ca covid-19 mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2024 naho uburusiya bwateye amabombe ku gisagara ca kiev muri ukraine naho bari baratangaje ko bagiye kuva muri ico gisagara muri tunisiya uburyo bw'itumanako bwa zoom na teams bwanse gukora uyu munsi wa gatatu igihe abagize inama nshingamateka bagerageza guhurira kuri internet barenze ku mabwirizwa ya perezida w'icyo gihugu aya makuru yose rero turabashikiriza mu kanya kari imbere hamwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi no mu karere tuributse inshuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ido n'ido y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri tunisiya uburyo bw'itumanaho bwa zoom na teams bwanse gukora uyu munsi wa gatatu igihe abagize inama nshingamateka bagerageza guhura kuri interineti barenze ku mategeko ya perezida babiyamiriza ko yafashe ubutegetsi akabugira ubuyobozi bw'umuntu umwe rudende ni nkuru dushikizwa na mugenzi wacu ejeni mukankusi
abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters n'abandi bantu benshi i tunis bavuze ko imiyoboro ya zoom na teams itakoraga mu masaha ya saa saba n'igice ku isaha yo muri tunisiya nubwo bitari bisobanutse niba ikibazo hari aho cyari gihuriye n'ibya politiki mu gihugu abagize inteko ishinga amategeko barenga icya kabiri bari bitezwe kuboneka muri iyo nama bagatora bamagana icyo bita ingamba zidasanzwe perezida kais saied yakoresheje kuva mu kwezi kwa karindwi ashyira ku ruhande itegeko nshinga rya demokarasi ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kane kandi akayobora igihugu wenyine ariko nubwo iyo nama ishobora kuba igaragaza ko abadashyigikiye sayedi biyongera ikaba yanatuma hibazwa niba ibyo yakoze byaba byemewe imbere y'amategeko birasa naho bitazamugobotoraho ubutegetsi
arakoze mugenzi wacu eugene mukanzu nkusi kuri iyo nkuru inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yashyizeho komisiyo yigenga yo gukura yo gukora ankete muri ukraine ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
ivyo biganiro hagati y'abo bategetsi babiri vyashimikiye kandi ku matata ari hagati yavyo n'igihugu ca etiyopiya ku vyerekeye urugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba ico gihugu cubatse ku ruzi nil naho ivyo bihugu bimaze imyaka itari mike bigirana ibiganiro na etiyopiya ku bijanye n'urwo rugomero ntivyashoboye gushika ku masezerano n'ico gihugu ku kugene cogwuzuzamwo amazi n'ukugene corukoresha urugendo rw'umutegetsi mukuru wa sudani abdel fatah buran rubaye mu gihe igihugu ciwe kiri mu bibazo vya politiki kuva ayoboye kudeta yabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kudeta yabaye ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze yarakuyeho leta mfatakibanza yari igenewe gushikana igihugu ku ntwaro ya demokarasi inyuma y'imyaka itari mike y'intwaro y'igitugu n'ikumirwa rya sudani ryaranze intwaro y'uwahoze ari perezida omar al bashir intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri sudani volker pers nawe nyene yashitse i Cairo mu minsi runo munsi kwa gatatu azobonana n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ico gihugu Same Shukri Pers ayoboye utwigoro mpuzamakungu two gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri Sudani
urakoze mugenzi wacu fidel niyongabo yadushikirije nkurekeye muri sudani aho abdel fatah el sisi perezida wa misiri yakuye uno munsi wa gatatu umusirikare mukuru ayoboye su, sudani general abdel fatah burhani i cairo mu biganiro ku migenderanire hagati y'ibihugu vyo mu ibihugu uh, vyabo ni inkuru rero twashikirijwe na mugenzi wacu fidel nk'uko muvyumvise ahandi naho inkombe z'uburasirazuba bwa australia zibasiwe n'izindi n'iyindi myuzurire ni inkuru dushikirizwa na eugenie mu kankusi
muri australia inkombe zamamaye za byron bay muri leta ya new south wales zarengewe n'amazi nyuma y'iminsi ibiri y'imvura nyinshi byatumye bene amaduka bayafunga uyu munsi kuwa gatatu mu bice by'amajyaruguru y'uburasirazuba bw'iyo leta lismore yabaye imwe mu bice icumi bya new south wales n'ibya leta bituranye ya Queensland byangiritsemo ibintu byinshi nyuma y'imvura ikabije n'imyuzure yakurikiyeho iyo mvura yatangiye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri kandi yamaze iminsi myinshi yahitanye abantu makumyabiri na babiri Dominic Pezuti umuturage waho yagize ati biteye agahinda kubona amazi yongeye kuzura n'umubare w'abantu bagiye kongera gutakaza buri kintu mu ruzinduko rwe iri small aho yagiye gusuzuma ibyangijwe n'imyuzure mu kwezi gushize minisitiri w'intebe Scott Morrison yemeje ko amakuba afitanye isano n'ihindagurika ry'ibihe arimo gutuma australia irushaho kuba ahantu bigoye kuba
ahandi naho indege ya mbere yahungishije abantu muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibakuye muri libiya yabajanye mu rwanda e, yabagejeje bagera ku ijana ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi kandi
ishami rya oni ryita ku mpunzi hsr mu mugoroba w'ejo kwa kabiri yakuye muri libiya itsinda ry'abantu ijana na cumi n'icyenda babaye kurusha abandi mu bashaka ubuhungiro ribageza mu rwanda iryo tsinda rigizwe n'abagabo abagore n'abana umuto muri bo ntagejeje ku mwaka bakomoka muri eritrea sudani somaliya no muri sudani y'epfo abenshi babaga mu bice by'umujyi wa tripoli kandi abandi bagiye bafungirwa ubusa bamwe banafunzwe amezi menshi abahungishijwe mu ijoro ryakeye baje basanga impunzi magana abiri mirongo itandatu n'icyenda n'abandi bashaka ubuhungiro bari i gashora mu kigo banyuramo mu rwanda mbere y'uko hsr ibafasha mu byo ibafashisha harimo amacumbi ibiribwa kubitaho mu by'ubuvuzi no kubaba hafi kubahungabanye kubonera abana aho bakinira no kubigisha indimi jamari zamumo uri mu mwanya w'umuyobozi wa hsr muri libiya yagize ati gukura abantu muri libiya bikomeje guha icyizere impunzi n'abashaka ubuhungiro baheze muri libiya ayo matsinda azaba agumye mu kigo cy'agateganyo mu gihe hagishakishwa ibisubizo harimo kubabonera amacumbi gusubizwa ku bushake mu bihugu bari bemerewemo ubuhungiro mu bihugu bakomokamo igihe bakumva bafite umutekano cyangwa gushyirwa mu muryango w'abanyarwanda igihe bishoboka
dukubitire mu burusiya aho icyo gihugu cyateye amabombe mu gisagara ibisagara byo muri ukraine naho bwari bwaratangaje ko bugiye kuva muri kiev ni inkuru mugenzi wacu eugene mukankusi kandi adufitiye
ingabo z'uburusiya zateye ayo mabombe ku mujyi wa chernihiv mu majyaruguru ya ukraine kuri uyu wa gatatu ni umunsi umwe nyuma yo kwizeza ko zizagabanya ibitero byazo aho no mu murwa mukuru kiev amerika n'ibihugu by'uburayi by'inshuti za ukraine ntibyemera ibivugwa n'uburusiya ko bwasubije ingabo zabwo inyuma cyakora meya wa chernihiv vladislav astroshenko yavuze ko uburusiya kurasa amabombe byiyongereye mu masaha makumyabiri n'ane ashize abantu barenga ibihumbi ijana bakaba bagotewe mu mujyi bafite ibiribwa bike n'ibyangombwa byo mu buvuzi bishobora kubamaza hafi ikindi cyumweru kimwe mu ijambo yavuze mu ijoro ryakeye perezida wa ukraine volodimir zelensky yumvikanishije neza ko ibyo uburusiya bwavuze adapfa kubifata uko bivuzwe yagize ati abanyayikirene si abapfayongo abanyayikirene bafashe amasomo mu minsi mirongo itatu n'ine ishize bavogerewe kandi mu myaka umunani ishize y'intambara i donbas ikintu kimwe gusa bashobora kugirira icyizere ni ibikorwa bifatika ingabo z'uburusiya zanarashe ku nganda mu burengerazuba bwa ikirene hakoreshejwe ibisasu bitatu mu ijoro ryose nk'uko guverineri w'intara yabivuze kuri iki cyumweru gishize ingabo za Ukraine zageze ku bintu bifatika zisubije imijyi n'imidugudu iri mu nkengero za Kiev zikura ingabo z'Uburusiya mu mujyi wo mu burasirazuba wa Sumi kandi zizisubiza inyuma mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu Departoma y'ingabo y'Amerika Pentagone yavuze ko Uburusiya bwatangiye gukura abasirikare bake cyane mu birindiro byegereye Kiev ibibonwa nko guhindura imikorere aho kwitwa kuhava
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mushobora gukurikiranira amakuru yacu kuri facebook no ku bibanza byacu bya bya- bibanza ngurukanabumenyi uh, site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika arakoze cyane mugenzi wacu bagenzi bacu badubwiye amakuru avugwa hirya no hino ku isi
bitandukanye n'ejo ubwo ikirere cyose cyabunagana cyari cyuzuyemo urusaku rw'amasasu aremereye uyu munsi ako gake kari gatuje abantu batuye ku mupaka babwiye ijwi rya amerika ko bashoboraga kumva urusaku rw'amasasu kure ya bunagana amafoto
muradutunga akabazo mu buhinga bw'ibyuma agahengwe gasa n'akagarutse i bunagana mu karere ka rucuru inyuma y'iminsi ibiri y'ingwano ikomeye hagati y'abagwanyi ba M- M23 n'ingabo za congo frdc yamara muri iki gihe haba eh, byiboneye batari bake bemeje ko babonye ingabo za uganda za updf eh, muri muri ako gace naho igisirikare cya uganda cyabibeshuje ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika igneshe subahizi mu buganda bitandukanye n'ejo ubwo ikirere cyose cyabunagana cyari cyuzuyemo urusaku rw'amasasu aremereye uyu munsi ako gake kari gatuje abantu batuye ku mupaka babwiye ijwi rya amerika ko bashoboraga kumva urusaku rw'amasasu kure ya bunagana amafoto na videwo bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ingabo za uganda updf zikikije abarwanyi bavugwa kuba ari abayi makumyabiri na gatatu bamwe bambaye imyenda y'igisirikare bafite n'imbunda nyuma bashyirwa mu modoka ya gisirikare umwe mu bagize umutwe wa e makumyabiri na gatatu utashatse ko amazina ye amenyekana yatangarije ijwi rya amerika ko batunguwe n'uko igisirikare cya uganda cingiye muri kongo kubarwanya kandi batarwanya uganda ariko ejo mu kiganiro n'ijwi rya amerika umuvugizi wa updf brigadier general felix kuraige yahakanye ko ari nta ngabo za uganda zinjiye ku butaka bwa congo No, eh, the rebels attacked the touch near our border.
ati inyeshyamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za congo kiri hafi cyane n'umupaka wa uganda eh, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho ni uko ngo twicare tuzinga amaboko mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira Go in anywhere unless you have been provoked.
umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka gisoro gahana imbibi na congo bwana peter mugisha nawe yahakanye ko ingabo za uganda zafasha abarwanyi ba e makumyabiri na gatatu kubera yuko zitari ku butaka bwa congo No, no, no, no, no. Who told you that the, the, the UPDF?
oya oya ibyo ninde wabikubwiye igisirikare cya uganda ntabwo cyigeze gikandagira ku butaka bwa congo none se abarwanyi ba e makumyabiri na gatatu bari kubafata bate batageze aho bari bari oya oya ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ushobora ute gufata umuntu urwanira mu kindi gihugu uri hano muri uganda imirwano iri muri congo twe icyo dukora ni ukurinda umutekano w'igihugu cyacu byonyine Fighting was in Congo. For us, we are just keeping security for our country.
uyu mugore wo muri congo yabwiye ijwi rya amerika ko yabonye abasirikare ba uganda muri congo maze bafata umugabo we bakeka ko ari inyeshyamba bamujyana mu nkambi yabo muri uganda aho yamukurikiranye ariko bakanga kumurekura ubwo we yabonye amasase abaye menshi ara- abantu ngaho mu rugo haba mu nzu noneho igihe bazungurukaga umwo mu- mu makaritsiye bari gushaka duyi basanga ahagaze mu mbuga basanze ahagaze mu mbuga bahise bamuzigisha ikoti rye baramujana ni bande bamufashe bamuzize abamufashe ni abaganda bari bari kuzunguruka aho mu rusisi abasirikare ba uganda Eh, batunyuzeho hano anaribo bamushoreye bamuzize umukurikiye n'aho ba- bakambitse hano nyabyoba ubwo abasirikare ba- bagerageza kunsubiza inyuma ngo nisireye ni muri uganda hano ku pese yabo munsi y'isoko igiceri yo mu kibaya wamenya ute ngo ni abasirikare ba uganda ubwo nabonye imyambaro yabo uko bambaye nuko bari gutambuka aho basarana ari bo bamufashe ne- n'ibaragisi yabo aho bamujanye nta ni iyabo nta ni iy'abaganda ntabwo nari nongera kumubonaho kuko ubwo na- na- ni- nagiye mwirukanka inyuma bankubise ngo nibiri ngo ninsubire inyuma nje nsubira inyuma uwo musirikare w'ubuganda bankubise ngo ninsubire inyuma nta mugore wemerewe baragisi yabo hagati aho ibihumbi by'impunzi biracyari bunagana ya uganda bizeye ko umutekano ushobora guhita ugaruka iwabo bagasubirayo kuko badashaka kuja mu nkambi y'impunzi muri uganda bari kutubwira yuko baba bakirwanirayo ko nta hatari haba umutekano twebwe dushaka gusubira iwacu kuko twasizeho ibintu byinshi umutekano we utaboneka ni ukuvuga azibazika n'utaboneka ni ukuzajya mu ngamba ari uko tubonye ibyo bikanyagwa ntako tubayeho ni- ntacyo turya ntacyo tu- abantu inzara irabishe. No kurara- no kurara hanze ntaho tu- abantu ba- ba- no kurara baryamye mu muhanda ni mibi kuko turi kunyagirirwa hanze n'uwagira icyo agira ntabwo yabona n'inzu yo gukangama turi kunyagirirwa hanze kabisa kuko abantu turababaye ntabwo turababaye ntabwo bworohewe tugiye mu nkambi twagenda tudashaka bitewe n'itegeko ariko ku cyifuzo cyacu twategereza umutekano w'inzu tukareba ko twasubira iwacu niyo twebwe nicyo dushaka kuko ntabwo twari dukeneye ku buryo twozaba kujya ku muhanda ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi hcr rivuga ko mu minsi ibiri ishize impunzi zirenga ibihumbi icumi zinjiye muri uganda abandi bake bakaba bakiza hcr rivuga ko igihumbi muri bo bemeye kuja mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande abo akaba ari bo bahabwa ubufasha burimo ibiribwa aho kuba n'imiti ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
ikigo kijejwe gukurikiranira uko ibimenyesha amakuru bikora mu burundi cnc cyatangaje kuri uyu wa gatatu ko radiyo bbc yari imaze igihe yarahagaritswe yemerewe gusubira gusamiranira muri icyo gihugu cy'u burundi tiyerive ndayishimiye umumenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i kigali aratubwira ibindi byashyikirijwe nyuma y'inama yatanguye ku munsi w'ejo y'abagize urwego cnc rujejwe gukurikirana ku bimenyesha amakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi akaba ari inama yatunganijwe kugira ngo irabire hamwe ibikorwa byarangutse muri ico kigo mu kiringo c'igice ca nyuma c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe gihwanye n'amezi atatu hamwe n'ikiringo c'igice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nyuma y'iyi nama abamenyesha amakuru bashikirijwe na ambasaderi vestine nahimana umuyobozi w'ikigo cnc ibyavuye mu ngingo zari ku rutonde rw'ibyigwa muri iyi minsi ibiri harimo kuraba ibimenyesha amakuru byatoranijwe mu byasabye kwinjira mu ruganda rwo kumenyesha amakuru umunani bikaba ari byo byatoranijwe muri ibyo ibigera ku ndwi nibyo byemerewe ayo maradiyo yose mu kuyemerera eh, ni uko tuba twabonye ko akwije ibisabwa n'amategeko hanyuma tukaba twongera twabonye ko aje eh, afise linye editorial nk'uko mugisanzwe mukizi yubaka igihugu cyacu hanyuma tukaba twiyemeje ko eh, naho tuzemereye tuzogenda tuzikurikirana eh, ijisho ku rindi kugira turabe ko ibyo bemeje gukora bazobishyira mu ngiro Iruhande y'izo radiyo nshasha zafunguwe kuri uyu munsi, Vestine Nahimana arongoye ikigo Sense yavuze ko banashize mu bikorwa akamo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye urwego Sense asaba ko rwatunganiriza ibimenyeshamakuru byari byarafungiwe mu Burundi. Iyi nama ikaba yemeje ko iradiyo y'Abongereza BBC yahawe uburenganzira bwo gusubira gusamiranira mu Burundi.
Eh, bbc yari nka dosiye igira icenda sense yari yarusavye ko eh, ruzana ikete eh, rushasha kugira ngo rusabe eh, gus- kwemererwa gusubira gukorera ku mugaragaro rokete rero aho rizaniye aho riziye rije vuba mbere hanyuma nta kindi twari twa turindiriye no munsi dosiye yaje ku meza dusanga nta kindi gisigaye atari ukuyakira kugira ngo nayo isubire gushyira ahabona ibiganiro byayo mu ntureka zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu z'ikiringo ca gatatu c'umuhisi petero nkuru nziza amaradiyo yigenga atandukanye yaraturiwe mu burundi mu nyuma radiyo mpuzamahanga zisanzwe zumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari bbc yo mu bwongereza ndetse na radiyo ijwi ry'amerika zarahagaritswe mu burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gushika ubu kuri ubu bbc ikaba yasubiye kwemererwa gusamiranira mu gihugu c'uburundi gusa urwego urwego senise ntiwigeze ruca n'ikanda ku biraba radiyo ijwi ry'amerika yahoze ikorera muri iki gihugu c'u Burundi ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugisha ambasaderi Vestine Nahimana arongoye ikigo senise ntiyagira ico ayitangariza gusa asubiza ko ashobora kugira ico abivuga ko mu masaha ari imbere gusa kandi ijwi ry'amerika ryavuganye n'uwanonosoye ibijanye n'amategeko Maître Janvier Bigirimana yumvikanisha ko ari vyiza kuba hari radiyo zafunguriwe ariko anerekana ko bidasiguritse kuba batashoboye gusigurira abarundi n'amakungu icatumye ijwi ry'amerika idafungurirwa uno munsi rero kubona eh, hariho eh, iradiyo mpuzamakungu bbc bashoboye kugurura eh, ni ikintu ciza ariko ikibabaje ni uko eh, voix d'amerique mu gihe bari bayugariye rimwe eh, niyo bbc eh, yoyo batashoboye kuyireka ngo ishobore eh, gusubira gusamirana eh, ku gataka k'uburundi ariko naho nyene nibaza yuko ari ukwibesha eh, bashobora kuba babifitiye insiguro mwako bwacu ntibisiguritse ntivyumvikana ingene izo radiyo bugururira imwe yindi ntibayugururire dusanzwe tuzi yuko ijwi rya amerika rifise ibiganiro byinshi kandi bishikira abarundi ku buryo uno munsi kumbure bagira bati iyo radiyo ntitwayugururira biradutera ingorane ibyo turiko turakora bidatonze bizomenyekana bikwire hirya no hino kuko umuntu adafite icyo ariko aranyegeza ntacotuma abuza kubimenyesha amakuru bikora ntacobuza yuko ntiyobuza yuko abarundi bashikiriza ikibabakiye ku mutima ibimenyesha amakuru byari byasabye ikigo kijejwe gukurikirana uko ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi sense kuronswa uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro bishika kuri mirongo umunani nk'uko iki kigo cyabitangaje amaradiyo n'amateleviziyo ashika ku munani akaba ariyo yabashije kugera ku meza ifata ibyemezo indwi muri ayo niyo yemerewe iyindi nayo isubiza inyuma kugira ngo ibanze ihinyanyure ibyo yasabwe mu zemerewe harimo iyitwa radiyo iyico fm televiziyo buja fm televiziyo katika muziki radiyo la voix des jeunes n'izindi hakiyongeraho radiyo bbc yari imaze igihe ifungiwe umurongo mu gihugu c'u Burundi yasubijwe inyuma akaba ari yitwa voix de développement communautaire do bubanza Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
arakoze tiyarive kuri iyo nkuru abanyekongo bakora ubucuruzi buto buto ndengambibe ku mipaka y'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo barinuba inzitizi bavuga ko zikibangamiye bene bene ubwo bucuruzi abo bavuga ko hari ibicuruzwa bitemererwa kwakirwa ku ruhande rw'u rwanda byaba binakiriwe bikishyuzwa amakori menshi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisito mutajima aratubwira ibindi kuri nkuru
twebwe nk'abakongomani tugize amahirwe menshi kuko duturanye n'ibihugu icyenda kandi ariko ibihugu bya East Africa nabyo ni byinshi rero bikaba bifitemo inyungu z'ubucuruzi abantu bazaza bagenda byoroshye kandi bashobore kugira ubucuruzi byoroshye ubwo rero bizafasha ku bijyanye n'imibanire myiza n'abaturanyi kandi uburyo bwo bwa development guteza imbere bizihuta cyane kuruta uko byakorwaga kuko abantu bose bazasabana mu bihugu ubucuruzi buri hirya no hino ku nyanja kugira ngo bishobore kugera muri kongo bizaza byoroshye jewe mu rwego rwanje numvaga ngira umuhamagaro wo kuja muri za kenya kuvuga ubutumwa kuja uganda n'ahandi hirya no hino ariko kubera rero ubushobozi bukeya idolari mirongo itanu ngo ugende uteresha nimba ari ku maforontiyeri winjira uganda winjira muri kenya tukabitinya ariko rero kubera iyo mpamvu ibyo bibaye tukaba tugiye muri ubwo bumwe bw'ibyo bihugu bizatworohereza kujana ubutumwa no gusabana n'ibindi bihugu no kuramusa inshuti zacu dukenera kubona tugize igihe tutabonana jewe sinagendaga usibye mu rwanda niho nagarukiraga no kuri goma
muradutunga muradutunga turacafise akabazo ko mu buhinga bw'ivyuma iyo nkuru siyo ariko reka tubashiriremo inkuru inyayo twari twabashikirije yerekeye ubucuruzi buri hagati ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda nk'uko twari twabibabwiye nk'uko twari twabibabwiye abanyekongo bakora ubucuruzi buto buto ndengambibe barafise ikibazo inkuru ya mugenzi wacu temisitokule mutijima
ibicuruzwa bigarukwaho n'abo bacuruzi ko bizibirwa kwambuka nibyo baba bambutsa ku mipaka ya rusizi ya mbere rusizi ya kabiri ndetse n'uwa bugarama kamanyora yose ihuza akarere ka rusizi mu rwanda n'intara ya kivu y'epfo ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo byiganjemo ibikomoka ku buhinzi ariko kandi harimo n'ibikorerwa mu nganda byose bikorerwa imbere muri kongo masumbuko migendo jean ni umukuru w'ihuriro ry'abacuruzi bato bakorera ku mupaka wa kamanyora bugarama nayo bicuruzi kwetu eh, inatoka kongo guverinoma ya rwanda hari ibicuruzwa byacu bituruka kongo guverinoma y'u rwanda yanze nk'umuceri amavuta y'amamesa ifu y'imyumbati n'ibigori leta y'u rwanda yatwangiye twe abanyekongo kwinjiza ibyo bicuruzwa hano
abo bacuruzi bato b'abanyekongo bavuga ko no mu gihe bemerewe kugira bimwe muri ibyo bicuruzwa bambutsa bashyirirwaho amananiza ashingiye ku misoro ihanitse basabwa tulianza ingiza mafuta ya mawesa hapa Rwanda.
Twabanje kwinjiza amavuta y'amamesa hano mu Rwanda ku njerekani ya litiro makumyabiri twishyuraga amafaranga igihumbi magana atandatu y'u Rwanda barayazamura bayashyira ku bihumbi bitatu magana ane. Ibyo byahise bitubera inzitizi twe nk'abakongomani tukabibona nk'uburyo bwo kutwangira kuzana ibicuruzwa.
Tusilete biashara.
Premier jour tuliingiza.
Ku munsi wa mbere twarayinjije uwa kabiri bibiri ariko bigeze ku munsi wa gatatu baratubwira ngo tugomba kwishyura ibihumbi bitanu magana ane dusanga rero tutazabishobora hanyuma turabireka ibintu bimeze uku mu gihe abo banyekongo bavuga ko ku ruhande rwa bagenzi babo b'abanyarwanda bifuza kwambutsa ibicuruzwa bijya muri kongo bo byakirwa kuva ku mboga n'imbuto kugeza ku bikomoka ku matungo nk'amata n'amagi yewe nyama abo nabo bagasaba ko u rwanda rwaborohereza
turifuza ko leta y'u rwanda idufasha rwose ikagabanya kiriya kiguzi cyo gusorera ibicuruzwa ku mupaka nk'urugero basubije injerekani y'amamesa ku gihumbi magana atandatu byatworohereza kurema isoko nta kibazo twanazana ibicuruzwa byinshi bivuye ikongo biza mu bugarama
ku ruhande rw'u rwanda ariko ibyo kuba ibicuruzwa by'abanyekongo bitoroherezwa rurabihakana minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu rwanda ivuga ko hari amasezerano yo korohereza ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka u rwanda na kongo baheruka gushyiraho umukono kandi yubahirizwa madame habyarimana beyata utegeka iyo minisiteri avuga ko ayakubiyemo urutonde rw'ibicuruzwa bikorerwa imbere muri ibyo bihugu bisonewe amahoro mu gihe bitarengeje agaciro k'amadolari magana atanu y'amerika ni ukuvuga ibihumbi magana atanu mu mafaranga y'u rwanda twakoze urutonde rwumvikanye mu gihe kinini twaganiriye nabo kimwe bishobora kwambuka nta ngorane ni ibicuruzwa bigeze ku ijana na bitandatu ibyo byambuka nta rundi rubanza hanyuma hari ibyo bari bafite mu gihugu cyabo babona ko bibagoye ariko twabahaye karibu cyane cyane ni nk'amamesa babonaga batazi uburyo bayazana ariko twabashije kuvuga n'inzego zibishinzwe bashobora kuyazana ibijyanye n'ibicuruzwa bigira imisoro byo nta kindi cy'umurengera twashyizeho imisoro icibwa ibyo bicuruzwa inaha mu rwanda nabyo bicibwa ibicuruzwa bisa nk'abyo bivuye muri drc icyakora witegereje ku masoko n'amaduka yo mu rwanda yegereye imipaka ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo bicuruzwa ntibihagaragara na bamwe mu banyarwanda baturiye iyo mipaka bo mu karere ka rusizi babwiye ijwi rya amerika ko ntabyo bajya babona ariko kandi bibaye bije ku isoko ryo mu rwanda basanga hari icyo byafasha nta kintu kijya kiva muri kongo ngo kize mu rwanda vitaro ntabwo yomoka n'umuntu womora agasabune akomora ari kamwe nako wenda akomora nyine akatweye mu ntoki bavuga ko nguko ari forode nguko ari ibiki ntabyo tubona kuko bibaye nk'ibyabuka hano twabibona ari ayo mamesa nayo sindabona muratambutse ibiryo byadufasha da none se kuko ikongo ikiro cy'isukari gihura ni cya tatu ariko urumva ko ino sukari ni ibihumbi bibiri iyo sukari ije bakemera kwiza urumva ko igahura n'iyo rwanda igiciro cyakunguka ibintu bimeze uku mu gihe abategetsi bakuru ba kongo n'u rwanda ni ukuvuga perezida felix antoine cisekedi na paul kagame mu biganiro byabahurije igoma mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize biyemeje gukuraho inzitizi zose zikibangamiye ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu byombi imipaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo niyo yamaze igihe kinini ifunguye ku baturage mu gihe iruhuza n'ibindi bihugu nka tanzania uburundi n'ubugande yafungwaga ku mpamvu zinyuranye zirimo iz'amakimbirane mu bya politiki n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze cyane tomisitokre mutijima kuri iyo nkuru udushikirije tubibutse mu makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi y'uko Ghana izotangura gukora inshancu zayo zikingira ikiza ca covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane kandi naho twababwiye yuko uburusiya bwateye amabombe ku bisagara byo muri ukraine naho bwatangaje ko bugiye kuva muri, muri kiev ahandi naho muri tunisiya uburyo bw'itumatumanako bwa zoom na teams bwanse gukora uyu munsi wa gatatu ni igihe abagize inama nshingamateka bagerageza guhurira kuri interineti barenze ku mategeko y'umukuru w'igihugu aho rero niho duheraje amakuru yacu yo kuri ino saha mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndashimiye Diodone Cyubahiro yadufashije kwegeranya amakuru twabashikirije kuri uno mugoroba mugire umugoroba mwiza mwakoze mwese